iradiyo ijwi ry'amerika isaminanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na federike nkundikije twongeye kubaha ikaze kuri iyi radiyo yanyu amakuru tuyahere kuyavugwa hirya no hino twateguriwe na mugenzi wacu aloyiza bigirimana
muramutse frederike ayavugwa hirya no hino tuyahere ku mugabane wa afurika abagwanyi bashamikiye ku muhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu barafashe igisagara ca tidermene ni ku mugwa mukuru w'intara ya menaka mu bumanuko bushira ubuseruko bwa mari abategetsi hamwe n'abavyiboneye babwiye itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp ko iyo ntara nka yose iri mu minwe y'abajihadiste igisagara ca tidermene kiguye mu minwe y'intagondwa inyuma y'imigwano yari imaze amezi muri ako karere kabamwo abantu baharugwa mu bihumbi ubutegetsi bwose bwo muri iyo ntara buri mu minwe y'uwo muhari ico gisagara cafashwe mu ijoro ryo ku munsi wa mbere abasivile baharugwa mu bihumbi barishwe mu ntambara zahitiye muri ako karere abandi barahunga ingo zabo ku bwinshi bamwe bahungiye mu gihugu kibanyi ca Niger ishiramwe mpuzamakungu ONU hamwe n'amashiramwe haranira agateka ka muntu avuga ko abajihadiste baciye bahana abanyagihugu bagirije ko bafashije leta canke banse kwifatanya nabo ku rugamba muri afurika kandi abimukira b'abanyafurika cumi barafuye inyuma y'uko ubwato barimwo bwibiye mu mazi y'ibahari mediterane hafi y'igihugu ca tunisiya iyo nkuru yatangajwe ejo kuwa gatatu n'abajejwe gukingira imbibe zo mu mazi b'icyo gihugu abajejwe kugenzura imbibe zo mu mazi ba tunisiya batangaje ejo kuwa gatatu ko abimukira cumi baturuka muri afurika yo munsi y'ubugaragwa bwa sahara bari ko baragerageza gushikira ku mugabane wa buraya mu buryo budaciye ku mategeko bafuye ku munsi wa kabiri igihe ubwato barimwo bwibira mu ibahari mediterane hafi y'igihugu cya tunisiya abimukira mirongo irindwi na babiri baratabawe mu gihe ibiziga by'abantu cumi byatowe uretse cumi bapfuye irengero ry'abandi bimukira b'abanyafurika bari hagati ya mirongo ibiri na mirongo itatu ntirizwi muyavuganzi y'umugabane wa afurika leta perezida wa leta z'ubumwe za amerika joe biden yabwiye abanyagihugu bo mu gisagara ca belfast ni muri uh, irilande ejo ku munsi wa gatatu ko yizigiye ko ico gihugu co mu buraruko co muri buraya kigiye kongera kuronka leta ishingiye ku gusabikanya ubutegetsi yabemereye ko amakompanyi y'abanyamerika yiteguye gushinga imitahe muri ako karere yataye ko aravuga yuko amwe muri ayo makompanyi aza yaramaze gushika muri irilande y'uburaruko kandi ko yahaye akazi abantu barenga ibihumbi mirongo itatu yongera ko ko mu myaka icumi iheze amakompanyi y'abanyamerika amaze gushinga imitahe ifise agaciro k'amamiliyaridi abiri y'amadolari muri ako karere perezida biden yabwiye abantu amajana bari bakoraniye muri kaminuza ya ulster ni ko inzego za demokarasi zashinzwe inyuma y'amasezerano yiswe ayo kuwa gatanu mweranda zitarashinga imizi hari mu ijambo yashikirije ryo kwibuka imyaka mirongo ibiri n'itanu irangiye ayo masezerano atewe ko umukono ayo masezerano yarafashije kurangiza intambara yamaze imyaka mirongo itatu yasheshe amaraso menshi yatewe no kudahuza nimba irilande y'uburaruko ibwirizwa kwiyunga canke kwiyunga na irande canke ikaguma ari igice c'ubwongereza
washington ijwi rya amerika
muri amerika kandi umushikiranganji wa leta z'ubumwe za amerika wo kwivuna abansi lloyd austin yarabonanye n'umushikiranganji wa mbere wa ukraine ejo ku munsi wa gatatu uwo mushikiranganji ni denis sheimhal ku cicaro c'ubwo bushikiranganji pentagone baganiriye ku mfashanyo ya gisirikare amerika iha igihugu ca ikirere haruhande y'ibi biganiro ikirere ivuga ko abasirikare bayo basubije inyuma ibitero mirongo irindwi na bibiri by'uburusiya ku munsi wa kabiri mu buseruko bw'igihugu ni mu gihe imigwano ikomeje ikomeye ikibandanya mu micungararo y'igisagara ca bakumute ubushikiranganyi bwo kwivuna abansi bw'uburusiya bwavuze ko bwagerageje misile nabwo yo ku buhinga buhanitse igenda ikirere kirekire kandi ko iryo gerageza ryagenze neza abategetsi ba Ukraine bavuze ku wa gatatu ejo ko ba- barareze ku wa gatatu uburusiya inyuma y'aho hagaragariye isanamu ya videwo ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana umusirikare wa Ukraine ariko acibwa umutwe n'abakekwa kuba abarusiya
washington ijwi ry'amerika
ku burusiya nyine kandi amerika hamwe n'ubwongereza baratangaje ibihano bishasha ku bagwizatunga babiri b'abarusiya ari bo arisha usmanov na romane abramovich abo bagabo uko ari babiri begereye cyane perezida w'uburusiya vladimir putin usmanove asanzwe yari ku bihano vya mbere yafatiwe na amerika hamwe n'ubumwe bwa buraya inyuma gato y'aho uburusiya butereye ikirere mu mwaka uheze abategetsi ba amerika bavuga ko ibi bihano bishasha bitumbereye gukomeza ibyari bihasanzwe no kuburizamwo k'uburusiya bugurira hanze ubuhinga bwa tekinolojiya bukoresha mu ntambara muri ico gihugu ca ikirere ubushikiranganji bwa amerika bw'imigenderanire hamwe n'ubw'ikigega bumaze gutangaza ibihano ku mashyirahamwe ijana na mirongo ibiri hamwe no ku bantu ku gatwe kabo mu bihugu birenga mirongo ibiri ibihugu n'abantu bahanywe bifise aho bihuriye n'intambara y'uburusiya mu gihugu ca ukraine
urakoze aloyize bigirimana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza mu burundi ubutungane bwasozereye igikorwa cyo kurekura abanyororo mu ntumbero yo kugabanya umurengera w'itigiri mu mabohero Eh, muri iki gikorwa rero twarashoboye kurekura abantu berekewe n'ingingo yo kurekurwa kutezurirwa n'abantu bose hamwe amajana atanu na mirongo itatu na batandatu mu mabohero yose y'igihugu uyo ni umushikiranganji kizigenza wa repubulika mu burundi silvestre nyandwi muri repubulika ya demokarasi ya kongo ingwano yasubiye kwaduka hagati y'ingabo za kongo fardc na m23 muri groupement ya kibumba mu masaha ya mu gitondo ejo ku munsi wa gatatu aya makuru yose hamwe n'ayandi twabateguriye ntiyagira umuja ni mu kanya amakuru yo mu karere ka afurika y'ibiyaga binini umurundi utungane ejo ku munsi wa gatatu bwarasozereye igikorwa co kurekura abanyororo mu ntumbero yo kugabanya umurengera w'ibitigiri mu mabohero ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika eloge wiri kaneza mu ibara rikuru rya gitega ku murwa mukuru wa politike niho habereye igikorwa cyo gusozera iryo sekeza ry'umushikirizamanza kizigenza wa repubulika silvestre nyandu ubwiwe niwe yigiriye kurekura abanyororo banyuma basozera isekeza yatanguje mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka yibukije abarekuwe ko bahawe ikigongwe c'agateganyo agira ko abaha impanuro aha hari kuri uyu wa mbere ku mugoroba mw'ibohero rikuru rya gitega aharekuwe abagera kuri mirongo itanu na batandatu iri bohero ryubatswe mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ibiri na gatandatu ririmwo imfungwa igihumbi n'amajana atatu na mirongo ine n'indwi mu gihe ryagenewe kwakira abatarenga amajana ane Eh, muri iki gikorwa rero twarashoboye kurekura abantu berekewe n'ingingo yo kurekurwa kutezurirwa n'abantu bose hamwe amajana atanu na mirongo itatu na batandatu mu mabohero yose y'igihugu ubwa mbere twama tubabwira yuko ubu mwidegemvyo ari uw'agateganyo kuko imanza ziracabandanya musabwe rero kuza muritaba amaparike kugira ngo amatohoza yarahetswe gutyo imanza zanyu zize zishikirirwe sentare hama zibone gucika ikindi ni uko tubasaba kwigenza neza aho musubiye mu mihana iwanyu ku mitumba isekeza ryatanguye mu kwezi kwa kabiri rifite intumbero yo kugabanya umurengera w'ibitigiri mu mabohero y'uburundi ishyamba kati burundi risanzwe riri mu yahanira agateka k'abanyororo rikorera hanze y'uburundi rirashima gusa umunyamategeko jean claude ntibura umunsi ajejwe igisata c'ubutungane muri iryo shirahamwe rikorera hanze y'uburundi asanga bidahagije yabwijwe rya amerika ibindi bintu vyobwirijwe gukorwa twakugira amabohero areke kuguma bogaboga abanyororo twe turabona ko bikiri kure cyane y'ibyo tuvuga kubera ko eh, ico gitigiri c'ibunyororo amajana atanu ku mu Burundi bwose ubona ko tubona ko kiri hasi ufatiye ku byo tubona amabohero yuzuyemwo abanyororo uno munsi uyu mushingwamanza ntirumunsi abihuriza ko na jean marie nshimirimana umukuru w'ishyirahamwe ntabariza rikorera mu gihugu hagati wasaba inama nshingamateka gutora itegeko ry'ikigongwe c'ikivunga uku niko yabisiguriye ijwi rya amerika rero hagumye hakora iyo ngingo y'umushikirizamanza kizigenza wa repubulika yonyene n'abanarija tubona n'abashikirizamanza bamwe bamwe bakwega eh, ibirenge mu gushira mu ngiro iyo ngingo ni ukuri abanyororo bazokwamara umurengera mu burundi rero twebwe mu ishirahamwe nabaza tugatera akamo inama nshingamateka ko hoba ca kigongo bita amnesty generale muri akati burundi basanga abashikirizamanza bafite uruhara rukomeye mu bwinshi bw'abanyororo bwibonekeza mu mabohero abashikiriza amanza badahinduye ingendo kugira ngo eh, bareke gushyira imbere eh, byo gupfunga kuko mbere n'amategeko sibyo ashyira imbere avuga yuko gupfunga byari kuza mu gihe kidasanzwe mugabo aba- amadosiye yokorwa ah, abakurikiranwa n'ubutungane bidegembya bakazoja gupfungwa ari uko ah, baciriwe urubanza Eh, twebwe rero tubona ubu ni uko umenga eh, ibyo byari gukorwa mu bihe bidasanzwe eh, ibyo bita exception nibyo byagarutse eh, biba ingingo ngenderwako kuko usanga eh, abantu eh, bari kubakurikiranwa n'ubutungane benshi eh, baca baja gupfungwa baca- imanza z'ivyaha baca eh, ba- baba- babashira mu minyororo nico gituma muca musanga amabohero yuzuye yuzuye ku rugero runini cyane no muri ntabariza babibona uko abashikirizamanza bose bobisekeza bakigishwa gupfunga abantu nk'uko umukuru w'igihugu yama abivuga ko gupfunga itoba ingingo ya mbere ahubwo hofatwa izindi ngingo nko gukora igihano nsimburamunyororo umushikirizamanza kizigenza silvestre nyandwi arafise ico ahanura abamuserukira mu gihugu kugira amabohero ntiyama bogaboga dusaba ko amaparike afise imanza zayo iyo ca yihutira ni ngombwa kuzinyarutsa bazishyire muri sentare hanyuma muburane ibyanyu bitomoke bibone gutomoka ari uwera yere ari ucibwa igihano agiciri abaprokirere bari hano nibaza yuko batwumva tohoze hanyuma imanza zije muri sentare uko umwaka utashe iruhande y'ikigongo ca perezida haraba utundi twigoro twogabanya ibiharuro vy'abanyororo mu burundi ariko buri gihe umwaka urangira inzu z'imbohe uko ari cumi n'imwe zagenewe kwakira abatarenga ibihumbi bine n'amajana abiri na mirongo icenda na bane zirimwo abarenga incuro zitatu n'izirenga ubuyobozi bukuru bw'amabohero mu burundi buheruka gutangaza ko kugera mu mpera z'ukwezi kwa gatatu bwari bufise abanyororo ibihumbi cumi na bibiri na mirongo itanu na batandatu mu mpera z'umwaka perezida ndayishimiye yari yifuje ko ata murundi yosubira gufungwa kireka yakoze icaha c'ubwicanyi canke ibindi bihohotera kiremwa muntu harimwo ugufata ku nguvu eroje burikaneza ijwi rya amerika urakoze eloge muri repubulika ya demokarasi ya kongo ingwano yarasubiye kwaduka hagati y'ingabo za kongo fardc na m23 muri groupema ya kibumba mu masaha yo mu gitondo ejo ku munsi wa gatatu ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu jimi shukurana bakomera Iyi mirwano yatangiye saa kumi za mu gitondo mu gace ka Kanyanja kari muri grupema ya Buhumba. Ibi byatangajwe na Bwana Franklin Byamungu, umuyobozi wa Societe Civile muri komine ya Kibumba, imwe mu zigize teritwari ya Nyiragongo. Mu butumwa bugufi yahaye ijwi rya Amerika, uyu yemeje ko igitero cya makumyabiri na gatatu cyaturutse mu gace ka Kanyamasoro, ahagana muri parike ya Virunga, aho ingabo za leta zifite ibirindiro. yongeraho ko ingabo za kongo FARDC zahise zisubiza ibitero inyuma ariko imirwano irakomeza bituma abaturage bo muri komine ya kibumba ahagana muri grupema ya buhumba bata ingo zabo umuhanda uva nyiragongo ujya mu teritwari ya rucuru nawo wahise ufungwa by'agateganyo aha turi ni muri lokarite ya kibati mu birometero bitanu gusa uvuye ikibumba harimo kubera imirwano david karikumana duhuye nawe asunika igare ryavuye ikibumba ebwane ndurutse ikibumba nazamutse mu gitondo tugeze ahantu bita kanyamahoro duhita tumva urusaku rw'amasasu amasasu yakubise muri icyo kibaya hari abasirikare ba fardc bahita batuhagarika badusubiza inyuma hari tuhagararaho tuhagararaho nk'amasaha abiri atatu gutyo ayo masaha yamaze kuzura tubona abayasi baramanuka aho bamaze kunyura bamanutse mu kandi kanya hase nk'iminota mirongo itatu gutyo bahita bagaruka baratuganiza wiyemeza ko barwanaga n'ingabo za leta nta myambaro ya gisirikare bari bambaye ingabo za eyase zatuherekeje na guverinoma iratwemerera turenge Ah, iyo migwano tuve turi kumva tu amasasu ariko nimba ari abana bavye bari mu tenisivire abo bamanuye abo bamanuye iyi mirwano yongeye kubura muri komine ya kibumba na buhumba irimo gutera impagarara abaturage bo muri kibati dore ko ari hafi y'aho imirwano ibera kuri ubu kabumba sinamenye ni umuturage wa kibati arasaba leta gushakisha igisubizo kirambye ubwoba dufite ni uko kugira ngo hari wenda ngo iyo mirwano iradusangana hano ikibati wenda igasubika twimura mu ngambi yo dutuyemo twe twari dukeneye ubuyobozi bwa kongo n'ubuyobozi bwa ase wenda bukurikirane kino kibazo wenda imbunzi zibona ukundi ko zabona umutekano zigasubira mu byabo twigiye imbere gato tugeze mu gace ka karuzo kamwe mu masantere agize kibati duhuye na bwana munyezi ingenzi mariko nawe arimo kuva ikibumba yatubwiye ko mu nzira ibintu bitameze neza kuko ubwoba ari bwose ku bagenzi reba mu nzira nidanje mbega umuntu ari gutambuka sha niyo amana byakomeye bande bari kurwana ebefe turabona guverinoma bari kurwanira ahagana he ikibumba no kumanuka tuza rugari mu nzira bari gutambuka ariko ntibake mbega bari gutambuka n'agato cyo dusaba ku buyobozi dusaba dufungurire inzira dusubire iwacu ikibumba n'irugari na za rucuruyo hose ni ukuvuga ngo inzira ntabwo ifunguye kugeza ubwo twateguragiye inkuru ntacyo ubuyobozi bw'ingabo za kongo frdc bwari bwatangaza kuri iyi mirwano ku rundi ruhande abinyujije ku rubuga rwe rwa twitter bertrand bisimwa umwe mu bayobozi b'umutwe wa makumyabiri na gatatu yatangaje ko ingabo za leta arizo zateye ibirindiro by'ayo makumyabiri makumyabiri na gatatu muri ako gace uyemeza kandi ko ako gace kari karashyizwe mu maboko y'ingabo z'umuryango wa afurika y'iburasirazuba yase mu butumwa bwe bertrand bisimwa yamaganye icyo yise kutubahiriza amasezerano birimo gukorwa n'ingabo za kongo y'ifrdc aharimo kubera imirwano ni tumwe mu duce twari twarashyizwe mu maboko y'ingabo za yase zo muri kenya ubwo emu makumyabiri na gatatu yatangaje kwiharekuye jimmy shukurane bakomera ijwi ry'amerika igoma tugushimire Jimmy muri Kongo kandi abanyagihugu uh, batuye muri teritwari ya Fizi iri mu buseruko bw'ico gihugu barabangamiwe n'ikibazo c'ibura ry'umuyaga nkuba ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo ari iwuvira ugeze muri amwe mu masantere ya teritwari ya Fizi ndetse no mu biturage byayo usanga hari abaturage bakoresha umuriro w'imirasire y'izuba abandi nabo bakoresha umuriro wa gurupe mu mirimo yabo ya buri munsi ibi biterwa n'uko batagira amashanyarazi bwana kitandaro santos uyobora imwe mu miryango itegamiye kuri leta atanga urugero rwo mu mujyi wa baraka aho usanga ba nyiri mahoteli utubari ndetse na za resitora na salo bakoresha za gurupe uyu muyobozi asobanura ko uyu muriro wa gurupe uboneka hagati ya saa mbiri za mu gitondo kugeza saa yine za nijoro abawukoresha bishura amafaranga y'amakongomani ari hagati y'ibihumbi bitatu kugeza ku bihumbi icumi ku munsi ni ukuvuga amadolari ari hagati y'abiri n'atanu mariko nkunda abantu ni umuturage utuye irundu avuga yuko akora urugendo rw'isaha n'amaguru kugira ngo agere muri santere y'amadegu aho azajya gushakira umuriro wo gusharija telefone ndetse no kwiyogoshesha abantu barara mu mwijima abantu bakorera mu mwijima n'ibikoresho tuba dufite byose nta buryo twashobora kubona umuriro bitworoheye hari abakora ingendo kuza kuwuhaha kure bene uyu nawo udashitse hari abantu bakoresha udusora tudashitse ndetse mugabo tuka rimwe na rimwe ugasanga n'ibikoresho birangiritse by'uguze bigasha bikagira bite ni ikibazo kigoye cyane kandi kidukomereye cyo kubura uwo muriro n'amashanyarazi habonetse kabisa abantu baba bagira neza bo baba bafite umutima mwiza wo kutugoboka kugira ngo badufashe icyo kintu baba batugiriye neza cyane iki kibazo cyo kutagira umuriro kivugwa muri iyi teritwari ya fizi ari nayo inkambi ya rusenda iherereyemo gihangayikishije impunzi z'abarundi kuko umuriro w'imirasire y'izuba bari basanganwe ku ivuriro ryo mu nkambi utagikora guhera saa moya ugiye kwivuza kuko ari igihe umwana apfa mu ijoro guhera saa moya saa tatu saa yine ugenda ku bitaro ushyira mu kizime nta matara ariho sinzi impamvu rero ko ata matara ariho urwarije umwana mu bitaro udafite agatelefone ngo uramureke cyangwa agatoroshi birakugora cyane ko urwarije umwana turasaba hasere kuko yemeye kutuzanira ibitaro tutere n'amatara kuko tujya turavuza abana ahantu habona n'abakuze ahantu habona kuko umwana arimo serumu ahantu hatabona ni ikibazo kigoye rwose kubera abantu benshi barabirukana kabisa baje mu ijoro atatoroshi ugasanga umuntu araje kwivuza atatoroshi atabyo yari azi aca usanga baramwirukanye rero mu gihe umuntu aba arembye ubuzima bwiwe burasinzikara basanga uwo mwanya urwajije umurwayi bisaba ko arinda kujya kurondera itoroshi baca usanga umurwayi arasinzikaye cyane iranzi olivier aserukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda ashimangira ko iki kibazo cy'umuriro kiri kuri iri vuriro ryakira abagwayi barenga mirongo itanu ku munsi ari ingorabahizi ku mpunzi reka tuvuge yuko ku bitaro ko atamayaga nk'ubu hari kuko bahageze mu ijoro usanga umuntu aje kwivuza ari wenyine neza itoroshi cyangwa telefone aho rero tukavuga nk'abagisanga bafise abana bagwarije mu bitaro hirya ni mu bitaro by'abana cyangwa abagwarije gusa mu bitaro usanga afite ikibazo nk'iyo habonetse nka serume ashobora guhera mu ijoro ntubimenye gataba kuvidura cyangwa ugasanga umwana ari aritumye kugira ngo babashe kumutegura bigafata umwanya kuko ntihabona ni mu mwijima umuyobozi wa teritwari ya fizi sami karonji avugana n'ijwi rya amerika ku murongo wa telefone kuri uyu wa gatatu yavuze yuko muri gahunda y'iterambere ry'ibanze rya teritwari ijana na mirongo ine na zitanu guverinoma ya kongo igamije kuzamura imibereho y'abaturage bo mu cyaro muri teritwari ya fizi hazubakwa ingomero zitatu zitanga umuriro w'amashanyarazi beda sengabo ijwi rya amerika uvira tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradiyo ijwi rya amerika isamanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umubano wa leta z'ubumwe za amerika na afurika y'epfo urimwo igitotsi intandaro n'imigenderanire y'afurika y'epfo n'uburusiya ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu thomas kamirine mu bitashimishije leta zunze ubumwe za amerika harimo imyitozo y'ingabo zirwanira mu mazi z'uburusiya n'ubushinwa afurika y'epfo yakiriye mu kwezi kwa kabiri gushize harimo kandi uruzinduko intumwa zo hejuru za anc ishyaka rya perezida Cyril Ramaphosa wa afurika y'epfo zakoze mu burusiya mu ntangiriro z'uku kwezi kwa kane zari ziyobowe na obed bapela umukuru w'urwego rw'ububanyi n'amahanga muri komite nyobozi ya anc icya gatatu amerika itishimira ni uko afurika y'epfo yanze kwamagana intambara uburusiya bwagabye kuri ukraine obed bapela asobanura ko byose bituruka mu mateka y'umubano wa anc n'icyahoze ari repubulika z'abasoviyete yavuganye n'umunyamakuru w'ijwi rya amerika darren taylor ukorera i johannesburg muri afurika y'epfo
lawmakers any other eminent person and big businesses that are investing in south africa to say we remain non-partisan but also we are engaging with Russia around how do we then begin to end the war.
Obed Bapera aragira ati tuzahora dusanga abaduteye inkunga muri biriya bihe ni ukuvuga igihe ANC yari mu rugamba rwo kurwanya apartheid tuzasanga kandi n'abashora imari itubutse muri Afurika y'Epfo mu magambo make ntaho tubogamiye gusa nanone tuganira n'uburusiya kugira ngo turebere hamwe uko intambara yarangira ikindi kibazo hagati ya afurika y'epfo na leta zunze ubumwe za amerika ni impapuro zo guta muri yombi perezida vladimir putin w'uburusiya urukiko mpuzamahanga mpanabyaha cpi rw'irahe mu buhorandi rwasohoye mu kwezi gushize rumurega ibyaha by'intambara muri ukraine afurika y'epfo yamutumiye mu nama y'abakuru b'ibihugu bya brics ari byo brezil uburusiya ubuhinde ubushinwa na afurika y'epfo inama izaba mu kwezi kwa munani gutaha muri afurika y'epfo afurika y'epfo niramuka yakiriye perezida putin nabyo bishobora kuzongera umwuka mubi hagati yayo na leta zunze ubumwe za amerika ariko kuri obed bapela nta kibazo byari bikwiye gutera we are for a multipolar system no country must dominate others must not threaten the others must not have unilateral sanctions on each other we need them to also ensure that the international law is applied equally. There are people who waged war in Iraq. George Bush, the former president of U.S., was never indicted by the ICC. President Obama on the issue of Libya, the killing of Gaddafi. No sanctions were imposed on anybody, and also the ICC did not even come in nearer that situation.
Bapera ati turashaka isi iyobowe n'ibihugu byinshi. nta gihugu kigomba gutegeka ibindi nta gihugu kigomba gutera ibindi ubwoba nta bihugu bigomba gushyiranaho ibihano uko byishakiye gutyo gusa tugomba kandi gukora uko dushoboye kose kugira ngo amategeko mpuzamahanga yubahirizwe kimwe kuri bose hari abantu bagabye intambara kuri iraq cpi ntiyigeze ikurikirana george bush wahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika perezida obama n'ikibazo cya libiya n'iyicwa rya kadafi cpi ntacyo yakoze uburusiya ntiburi muri sepeyi naho afurika y'epfo ni umunyamuryango wayo yagombye rero guta muri yombi perezida putin aramutse agiyeyo vincent magwenya umuvugizi wa perezida Cyril Ramaphosa yabwiye itangazamakuru kuri uyu wa gatatu ko iki kibazo kiri mu biganiro ati nibirangira tuzatangaza ibizavamo hagati aho obed bapela we avuga ko afurika y'epfo izohereza intumwa idasanzwe i washington mu minsi iri imbere gusobanura neza umubano bafitanye n'uburusiya ati azumvikanisha ko afurika y'epfo itemera intambara n'imwe iyo ari yo yose bityo nta kuri leta zunze ubumwe za amerika yaba ifite iramutse ishatse guhana afurika y'epfo iyizuza umubano wayo n'uburusiya afurika y'epfo iherutse kwakira ubwato bw'intambara bwa irani mu cyambu cya cape town kandi irani iri mu bihano bya leta zunze ubumwe za amerika ambasade ya amerika i pretoria yahise yandikira guverinoma ya afurika y'epfo ko nayo ishobora gufatirwa ibihano mbere yaho amerika yabwiye afurika y'epfo ko ishobora kuyishyiraho ibihano iramutse yakiriye n'amato y'uburusiya abadiplomate babikurikiranira hafi bavuga ko amerika ishobora kwirukana afurika y'epfo mu masezerano ya gowa yemerera ibihugu bya afurika kwinjiza ibicuruzwa muri amerika bidatanze imisoro n'amahoro guverinoma ya amerika ivuga ko mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda amerika yohereje muri afurika y'epfo mu rwego rwa gowa ibicuruzwa bifite agaciro k'amadolari miliyari eshanu na miliyoni magana ane naho afurika y'epfo yohereje muri amerika ibifite agaciro k'amadolari miliyari zirindwi na miliyoni magana umunani
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nshuti mwese mukundira radiyo hejuru ry'amerika ibiganiro tubateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa ry'aya makuru turabashimiye kuba mwaduteze amatwi mugire amahoro n'umunsi mwiza
Yeah, yeah. You are my African queen. Ooh, Lord. Ooh, Lord. Mm. Just like the sun, light up the earth. You light up my life. Mm. The only one I ever see with a smile so bright. Hey. And just yesterday, you came around my way. You changed my horse in way with your astonishing beauty. Oh, you could not make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I never been. Yeah. You make my heart go ting a ling a ling. Oh, I- you are my African queen, the girl of my dreams, and you remind me of a thing, and that is the African beauty. Yeah, yeah. Ooh, you are my African queen. Oh Lord, ooh Lord, Mm. out of a million, you stand as one, the outstanding one. Mm. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more. I cannot deny this feeling I'm feeling inside. Hey, no other cannot take your place. It cannot take your space. That is a fact I cannot erase. And no, you are the one that makes me smile. Make me float like a boat upon the Nile. Girl, you are my African queen. take me where I never been. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Yeah, you are my African queen, the girl of my dreams, and you remind me of a thing, yeah. and that is the African beauty. Oh,